murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyanyu murisanga nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko burya turi no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nguko rero koko murisanga mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umuryango wa afurika y'uburasirazuba ease washyizeho itsinda ry'abahanga bagomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba east african federation arizo burundi kenya rwanda sudani y'epfo tanzania na uganda inzira igeze he mu kwiga uyu mushinga nibyo tuganiraho na nshunguyinka john umwe mu ntumwa z'u rwanda mu bahanga ba eyase biga rero uyu mushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika y'uburasirazuba ubusanzwe nshunguyinka john ni umuyobozi w'ishami rishinzwe uburayi bw'uburasirazuba uburayi bw'uburasirazuba n'amajyepfo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda simbatindiye rero turi kumwe john we uraho urakoma john john
ndakumva ndakumva uraho neza
turaho tumeze neza ko numva imvura isa n'irimo igwa
ah imvura ni nyinshi cyane irumvikana pe irumvikana muri telefone yawe nuko kandi tubanze twifatanye n'imiryango yabo imvura nyine irimo ihitana mu rwanda nacyo ni icyago twifatanye nabo muri iki kiganiro tubazirikana kandi ndagushimiye cyane ko uduhaye iyi saha yose ikaze rero mu kiganiro muri isanga
yego mwakoze cyane nuko john ubu rero nawe uri mu bantu biga umushinga wa ririya tegeko nshinga ariko jye navuze ngo ni umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba east african federation ubundi federasiyo ni iki federasiyo y'ibihugu ni iki mu magambo make
nk'uko mubizi bashyiraho itegeko nshinga ry'umuryango ujyanye n'uburasirazuba mirongo icyenda n'icyenda bari barifuza yuko ibikorwa bibanza byose bijyanye na na customs union bijyanye ni ukuvuga za gasutamu
yego yego
n'ibijyanye n'uruza n'urujya n'ibintu common market ifaranga rimwe bakazagera nuko bazafatanya ibijyanye n'ibijyanye na politiki icyo gihe rero baje gushyiraho itsinda ryari rishinzwe kureba ko iyo gahunda ijyaho ariko ntibyaza gukunda neza niyo mpamvu bifuza yuko hajyaho indi gahunda y'ibyo bita political confederation akaba mu by'ukuri ari ari nka ari agateganyo iyi gahunda ni agateganyo yo kureba ko bishoboka iyo bimara gushoboka nibwo bazajya noneho mu bufatanye nyakuri iyo bita political confederation so muri iki gihe rero ni cyo dutegura niyo bita political confederation muri iyi political confederation ibihugu bizasigaranya ubwigenge nk'uko bisanzwe yego nta igiteganyijwe ni uko nta kindi gihugu kindi kizajyaho bizaguma nk'uko bisanzwe bitandatu
ibihugu bitandatu bizagumaho n'ibindi byasabye harimo kongo na n'ibindi byose bizasaba kwinjira mu muryango yego Eh, eh, ni ukuvuga ko muri iyi gahunda iyo dutegura ah, ni agateganyo gategura ya masezerano noneho ajyanye n'ubufatanye bwa politiki ariko muri mu by'ukuri kizakorwa ah, niko ko mbibona ngewe niko ah, umuryango dufitiye umunsi avuga ngo izi gahunda zose turimo hagiyeho ubuyobozi bushobora kubishyira mu bikorwa mu buryo bwo- bworoshye Eh, none se john kuvuga ngo ibihugu bizagumana ubusugire ni ukuvuga ko bishobotse koko federasiyo ikabaho bivuga ko igihugu cyagumana ifaranga rimwe se cyangwa naryo ryavaho igihugu cyagumana ingabo bisanzwe zacyo bwite ingabo z'igihugu ese ububanyi n'amahanga byagenda gute haba pasiporo imwe cyangwa biramutse bikunze
yego Ah, mu by'ukuri ikizabaho ni uko eh, gahunda dufite uyu munsi izagumaho ntabwo Mm.
bizahinduka nta byinshi bizahinduka ikizahinduka ah, ni ko urugero nk'ibyo uvuze bijyanye n'ububanyi n'amahanga n'ubundi byari byaratangiye hari amasezerano ah, yari yarumvikanyweho niko bose bari batarashyiraho umukono Mm, Ah, uru- urugero ni uko niba umuturage w'u rwanda wenda ariho urugero ni nko muri amerika y'epfo nta ambasade afite a- ashobora kwiyambaza indi ambasade yo muri ibyo bihugu ikaba yamufasha ibyo akeneye mhm.
n'izindi gahunda eh, murumva rero pasiporo wavuze ah, n'ubundi iyi pasiporo yagiyeho Ah, ibijyanye n'ingabo hari ubufatanye bwatangiye hari amasezerano ya- ya- yari asinywe n'uko atarashyirwa mu bikorwa Mu- mu by'ukuri ah, uyu muryango wo dutegura ah, bishobotse niko wafasha gusa gahunda zose zitarashobora kujya mu bikorwa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turaganira kuri leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba n'umwe mu bari mu itsinda ry'abahanga bagomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga w'izi leta ni john nshunguyinka ubundi asanzwe ari umukozi mukuru muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ya- nanjye- ibi ni ikira- minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda nuko kuri telefone turi kumwe na Claver Claver we Claver
mwiriwe cyane mwiriwe wiriwe neza uherereye he Claver
jewe ndi mu rusaka muri zambia yego ariko uri umunyarwanda
reka ndi umurundi eh nuko yego ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
yego ariko ni nk'amakenga Mm.
niyo mfite amakenga y'izore y'iyi leta zunze ubumwe za za afurika y'uburasirazuba
yego
yego ndumva murafise hariho umuhinga Eh.
yaragejeje kwiga arimo biga icyo kibazo
yego
yego namanza kumuramuka ariko ye arakumva
yego ariko je ikibazo nsa n'ubutise canke amakenga Mm,
n'amakenga afitiye hagati y'ibi bihugu byacu
yego
kugira ngo umuryango w'ubumwe bwa afurika y'uburasirazuba bushoboke ni uko Mm, haba hariho leta zishyigikiranye neza hariho umutekano butagira amakemwa niko mubivuga mu kinyarwanda mm,
kuvuga urujya n'uruza hagati y'ibihugu byose rukaba rumeze neza mhm.
none ni gute boza kwiga ibyo bibazo kandi hariho muri uwo muryango nyine w'uburasirazuba harimo ibihugu umengo imigenderanire ntira- iracyarimwo amakemwa
Claver ibi ibyo bihugu bivuge
reka tu reka ngire ko akarorero nk'akarorero uganda na- n'u rwanda mengo hari ukuntu bita- byifashe neza bitaratonganuka neza ariko twizere ko bizotera bimera neza
yego
ariko n'uburundi n'u rwanda nabyo nyene umengo ntibimeze neza cyane Mhm.
ariko byose kubera burya abarundi n'abanyarwanda n'abavandimwe twizere ko bitera bijya imbere ariko ikintu cya igituma nanjye mfite ayo makenga ni uko ikintu cya mbere botanguriye ko Yego.
ari uko bamanza basiga umutekano cyangwa ubumwe bu- buramye hagati y'ibyo bihugu Yego.
bityo na Yego.
leta y- yunze ubumwe bw'ibyo bihugu ikabona ikabona kugira ishingiro ye Claver urakoze Eh, cyane
yego murakuze namwe ye john we wamubwira iki rero yego
yego cyo namubwira ni uko mu by'ukuri nk'uko yabivuze uyu mu aka karere abaturage batuye ni bamwe ni abavandimwe akenshi tuvuga indimi zimwe kubera ko mu by'ukuri mbere y'umwaduko w'abazungu ni uko iyi mipaka dufite uyu munsi yari ihari iyo ubwami bumwe bwagiraga ikibazo bagiranye ibibazo baragendaga bakajya mu bundi bwami bwa mu kandi karere iyo hateraga izuba abantu baragenda ku buryo abantu batuye muri aka karere ari bamwe bityo rero ibibazo dufite uyu munsi ni ibibazo bishobora kuba mu bavandimwe icyizere yuko bishobora kurangira isaha izo ari zose ntabwo rero byavuza gahunda y'umuryango kuba wakomeza bityo rero twebwe twumva dufite icyizere nibwo hari ibyo bibazo byose kandi nk'uko nababwiye hari gahunda z'umuryango zari zarakozwe nyinshi rwose zishimishije urugero ikintu cy'umuturage yakenera icyo ari cyo cyose muri aka karere niko hari amategeko yari yaratangiye kuvugururwa politike zaratangiye kuvugururwa wenda urugero ntanga umuntu agiye mu gitondo umuntu akeneye kurya ubwo ibijyanye n'ibiryo ubwo ni gahunda zijyanye n'ubuhinzi hari gahunda zari zihari amategeko niba ari umuntu akeneye kwiga hari gahunda zijyanye no guhuza politiki
z'amashuri z'uburezi yego
mu buzima busanzwe umuturage rwose umuntu akenera hari gahunda rwose zifatika zakomezaga wenda wenda nababwira yuko wenda ikibazo twagize navuga yuko inzira mu by'ukuri yari iharuye mu bijyanye n'izi gahunda dukomezamo
hagati aho yego hagati aho ngaho karaveri twamwungura inama tumubwire yuko yego mu minsi iri imbere hateganijwe inama y'abakuru b'igihugu b'ibihugu bya eyase arusha ikibazo cy'ayo makimbirane cyo kutumvikana hagati y'ibihugu kiri kuri gahunda ikindi perezida w'u rwanda paul kagame na perezida wa uganda yoweri museveni nanone bazahurira rwanda mu minsi iri imbere murangura rero ni ukuvuga mbese izo mpungenge afite ibisubizo birahari nimba ariko twavuga cyane ibisubizo birahari
nuko kandi nanone ntazibana zidakomanya amahembe sinzi nimba yabyumva yabyumva nawe n'abavandimwe n'abavandimwe bagira gutya bagatongana bakiyunga niko bimera hagati aho ngaho nanone dusubiye mu mateka wigeze kuvuga iby'ingoma n'ubwami u rwanda u rwanda n'uburundi bigeze kurwana rubura gica habura utsinda undi noneho abami barahaguruka baragenda bicara hariya inyaruteja hahoze ari mu cyahoze ari butare perefegitura butare bahita mu twicara abami barangiza icyo kibazo bavuga ko u rwanda n'uburundi batazongera kurwana ukundi yego icyo gihe ntabwo kwandika byari biriho ariko ariko uburere twagiye tubona n'umurage twagiye dusigirwa ntabwo ntabwo ari ibyanditse gusa
yego yego john nuko ndagushimiye hanyuma rero nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na john shunguyinka umuyobozi w'ishami rishinzwe uburayi bw'uburasirazuba n'amajyepfo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda akaba rero ari mu itsinda ry'umuryango w'afurika y'uburasirazuba yase rigomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba kuri telefone dufite rishari rishari we urakomeye
yego ndakomeye
telefone yawe ariko iravuga nabi sinzi aho uri uherereye he
mu kayaga cya bujumbura bujumbura
igisaka cya bujumbura
niko telefone yawe iravuga nabi ntabwo tukumva ni ukutubabarira rwose ni ukutubabarira ntabwo tukumva neza pe ni ijwi rya amerika noneho duhamagare gerard gerard we urakomeye
ndaho ndakomeye tomasi uherereye he gerard bwira umutumirwa aho uri
uherereye i kigali mu rwanda yego igitekerezo cyangwa ikibazo
icyo mfite ni igitekerezo cyangwa ni inyunga- n'inyunganizi ku- ku- kuri iyo nsanganyamatsiko murimo kuganiraho Ah, ku- i- urabona kugira ngo nyine bira- biriya nyine bibashe kugerwaho muri afurika y'iburasirazuba muri iki gihe muri iki gihe ubona nyine hari ukutumvikana hagati y'ibi bihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba mu by'ukuri nyine urumva ko ari ibintu bigoye kugira ngo bizagerweho igihe abakuru b'ibihugu bya- bya- za guverinoma by'aka- by'akarere cyangwa by'uriya muryango bafite bafite hamwe ngo barebere hamwe ba- babanze ubwabo nyine biyunge urugero reka tukareba nk'umwuka mubi hagati y'u rwanda na uganda
gerard we
Yego.
gerard si ukuguca mu ijambo nubwo mbikoze yego ariko ni ukugira ngo twunganirane ibi ngibi ni byo tumaze kuvuga
Yego.
mu magambo makeya ari umutumirwa nanjye uko tubyemera n'uko ibisubizo bihari barimo barabishaki barimo barabishaka bazahura babiganireho igikuru si uko baganira se
Ah, igikuru ni uko barane ko urabona ntabwo ari ibintu bavuga ngo ngo biragerwaho uyu munsi cyangwa ejo bundi kimwe n'uko bitagerwa bigatwara n'imyaka myinshi rege Ye, ariko ariko igikuru ni uko biganirwaho ikibi ni ukubihisha ariko ubundi barimo barabiganiraho si byo ibintu bibonetse reka reka dufatuye uyu- uyu munsi noneho reba tanzania noneho na kenya Eh.
ibintu byose umuryango wa afurika yunze mu muryango wa afurika nabo hatangiye kuzamo ah, ayo makimbirane kirimo kuvuga nyine none reba u rwanda n'u burundi ukabona nyine ko izo guverinoma zombi nizisita kugira ngo bizagerweho n'undi kugira ngo ubwabo nibabanze nyine bicare hamwe bashake n'umuhuza utari muri uwo muryango noneho yicare hamwe kugira ngo noneho iyo ntego yabo bashaka kugeraho nibwo bazayigeraho ku buryo bworoshye none se u rwanda na uganda ntibafite umuhuza perezida wa angola
ariko byarangiye bishinze oya Eh, eh, ibyo uvuga ejo si ku byo cyumweru bonye.
ibyo uvuga si byo abakuru b'ibihugu byombi bazahurira muri angola nanone mu minsi iri imbere Bama- tomasi bamaze guhura ejo ku cyumweru n'imyanzuro ngira ngo wara- warayumvishe yego bategeje buriya- bategeje indi nama igapfa sibyo Eh.
ariko se yabaye ubwa mbere ko bahise bashyiraho itsinda runaka ari iryo ku ruhande rwa uganda n'iryo ku ruhande rw'u rwanda inama ikabera mu rwanda indi ikabera uganda bakananirwa ku- kongera kumvikana nibyo Wabona ibisa- bazaganiraho ariko
ariko nanone kimwe nk'uko utabiha icyizere ijana ku ijana ko byagerwaho Aho ngaho ariko abantu tuzemeranya.
mutizera abantu mutagira icyizere mukiri batoya muragana he
Oya, a- arega ni ni ibintu biba bigaragara rwose na- ino politiki y'aka karere ka afurika y'uburasirazuba yego gerard we Kandi- reka reka twoye kwiharirana ijambo ngo turyambure Eh.
umu- umutumirwa reka mbese mu magambo make nawe yongere aguhumurize hanyuma rwose icyo cyizere uri umunyarwanda ntakikugarurire john we mw- mw- wamubwira iki wakagira impanuro
Eh, nanjye ni ukumuhumuriza eh, mu by'ukuri nk'uko twabivuze abatu- abaturage batewe muri aka karere ni abavandimwe Eh, hari ibibazo ariko bagenda ba- bavugana bikaba byakemuka Ariko mu by'ukuri gahunda z'umuryango w'uyu muryango w'iburasirazuba ni gahunda zitari iz'umunsi twebwe duhari uyu munsi ahubwo na- n'abandi bazavuka hari igihe bo batazagira ibibazo nk'ibyo dufite uyu munsi bityo rero twebwe abashoboye kujya mu ishuri uyu munsi tugomba gutegura gahunda ndende ah, z'abandi bazanavuka bazasanga ku buryo bazasanga hari ibintu byacu kandi byiza bakabaho neza wenda kuturutse Mm.
wenda nicyo namubwira yego cyane cyane ko Eh.
n'iki gitekerezo cyo gukora leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba ntabwo ari gishyashya bwa mbere na mbere cyaje mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itandatu
yego yego icyo gihe ibihugu byashyizeho umuryango wa afurika y'uburasirazuba bya mbere na mbere kenya tanzania uganda na zanzibar icyo gihe zanzibar na tanganyika byari bitarikora byari bitarishyira hamwe ngo bikore tanzania barabitekereje n'ubwigenge batarabugeraho
cyane cyane Eh, nuko mu magambo make rero nyine nk'uko ubivuze ni inzira ndende ahubwo ongera umbwirire abo bakiri batoya boye kugira ubwira
Ah, wenda ah, bijyanye n'amateka cyo nakongeraho ni uko uyu muryango watangiye kenda mu- kera mu gihumbi kimwe magana cyenda na na- na- igihumbi kimwe magana cyenda icyo gihe hari byinshi byagize bijyanye na gasutamo hari amasezerano none yasinywe mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda ashyiraho uwo muryango niko umuryango waje kugira ibibazo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi uza gusenyuka kandi mu mpamvu zatumye umuryango usenyuka zo banavuga ni uko ntabwo abayobozi icyo gihe bigize bashaka uruhare rw'abaturage ntabwo rwigeze rugaragara icyo gihe niyo mpamvu rero uyu munsi uyu muryango dutegura twifuza yuko abaturage bagiramo uruhare akaba ariyo mpamvu twatangiye n'izi gahunda zo kugenda tubaza abaturage umuryango bawubona bute hajyaho ubuyobozi bumeze bute ese twese twatangirira rimwe ibyemezo byafatwa afasha imiryango yava hehe inzego zakubakwa zite ibyo ku buryo uyu munsi umuryango twifuza ni umuryango abaturage bose bagizemo uruhare kugira ngo utazongera ukagira ibibazo nk'ibyo wagize mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi cyane babwiye nkaba rero urubyiruko dufite uyu munsi twarwiriza yuko gahunda atari iz'uyu munsi ni gahunda za kera z'abantu bazavuka icyo gihe bazasanga ari ibyateguwe nibwo dufite ibibazo uyu munsi nta wabyirengagiza ariko dufite icyizere dufite icyizere mu by'ukuri niyo mpamvu n'ibyo turimo gukora uyu munsi birimo kutugora kubera ibyo bibazo birimo twese tubona ariko icyizere kirahari
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga kuri telefone dufite junior na steve reka duhere kuri junior hanyuma steve abe yihanganye agume ku murongo junior we
karame karame urakomeye
uraba neza ijwi rya amerika yego yego ubundi amazina yawe ni ayahe
amazina ni muhoza meshake junior ye muhoza uherereye he muhoza
ubu ndi kigali mu rwanda ye gusha ku ngingo
hanyuma nashaka kugira icyo mvuga kuri gahunda yo gushyiraho itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za afurika y'iburasirazuba yewe ku ruhande rwanjye ni byiza ni ibintu twishimira dukwiye kuba twishimira nk'akarere k'iburasirazuba ariko mbona ari inzira ndende bizatwara inzira ndende cyane pe
kubera iki kubera iki juniyo
hari impamvu nshingiraho yego
cyane urabona tumaze iminsi dufite ibibazo hagati y'u rwanda na uganda hari ibibazo bya politiki hagati y'ibihugu bigize east africa cyane nk'u rwanda na uganda u rwanda n'uburundi ugasanga n'ifunga ry'imipaka rya hato na hato leta ku bihugu ushobora guteza guteza idindira ryo gushyira iyo gahunda mu bikorwa hanyuma ikindi uribuka hari hari gahunda yigeze kuza kubaho ya y'umuhora wa ruguru n'umuhora wa sentire ngira urawibuka aho ibihugu bimwe wenda bitabashaga byose ntabwo ubundi igikwiye ni uko byakwicaye ku meza bikaganira kuri gahunda yo kwihutisha gushyiraho leta za leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba ariko wasangaga ibihugu nka bibiri bitatu bigiye ukwabyo ibindi bikajya ukwabyo ugasanga guhuza imirongo ni ikibazo ese muhoza ibyo umutumirwa nshunguye nka john yari amaze kuvuga wabyumvise ku ruhare rw'abaturage
uruhare rw'abaturage natwe twishimira kugira ngo tugiremo uruhare hanyuma bajye badusaba n'ibitekerezo rwose abaturage natwe tuba dukeneye kugira ngo tugire iterambere rikingiye ngaho mu karere ubu ngubu ufite umwanya noneho ngaho bwira john ari muri bariya bahanga bariya bahanga bo kwiga itegeko nshinga umushinga w'itegeko nshinga kandi nk'uko yabivuze abo bahanga bari kugenda baganira na rubanda nawe ufite umurongo ngaho umubwire icyo wifuza tuvuge inzego z'izi leta zunze ubumwe za amerika ariko rero mumbabarire rwose na- ni ibintu muramo ni ukubera ko ari ibintu muramo leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba mumbabarire inzego z'ubutegetsi zaba zubatse- zaba zubatse gute tuvuge kuri wowe
muri jyewe Eh, ubundi ikintu cya mbere gikwiye kuba gikorwa ni ukugira ubushake bwa politiki hagati y'ibihugu
inzego inzego z'ubutegetsi
inzego z'ubutegetsi hari hakwiye kuba dufite byibuza perezida umwe wa leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba aha
ukagira wenda na visi perezida aha
tukagira eh, hanyuma tukagira nk'ibi bihugu dufite mhm, byakabaye nk'intara nk'u- u- bagafatiye nk'urugero nko kuri leta zunze ubumwe za amerika ibihugu byakabaye nk'intara hanyuma oya ntabwo ari intara hano ntabwo ari intara ni leta Eh, ubu- ni ubu leta ni leta zafashe icyemezo cyo gukora kubaka ikintu Mm.
kimwe nyine cya federasiyo ariko ubundi ni leta zigenga icyo zifite ubu- zifi- zifite nyine ubusugire bwazo gusa bo baravuze bati ububanyi n'amahanga tubushyire hamwe ifaranga turigire rimwe iki ikibazo cy'ingabo tukigire kimwe nuko ariko ubundi ni leta zigenga nibo bitorera uwo bita guverineri
yego aba ari nka perezida muri iyo leta ye
eh, nibo bamwitorera ntabwo le- guverinoma yo mu rwego rw'igihugu cyose ibifitemo uruhare ni uko komeza
hanyuma ubwo Mm, ubwo guverineri wa leta ni ukwiye kuba ahagarariye leta zose za east africa
yego
Mm, hanyuma ikindi ikindi wenda cya- cyaba cya- cyashobora kugira nk'ingufu cyane Mm,
na nu- nu- ni uguha ingufu cyane wenda nk'inteko ishinga amategeko y'umuryango yego
kugira ngo ijye cyane kuko niba ihagarariye abaturage Mm, twajya dutanga ibitekerezo biciye muri iyo muri iyo muri iyo forever ye muhoza junior urakoze cyane ijwi ry'amerika muratubabarira mu rwanda imvura ni nyinshi ariko umutumirwa nshungwinka john turumvikana uko bishoboka byose john we ni uko wumvise rero igitekerezo cy'umuturage muhoza junior
Eh, nacyumvise ni igitekerezo cyiza Mm, Ah, nk'uko byumvise n'ubundi ah, hari ibitekerezo tuzagenda dukusanya mu baturage bose batuye aka karere ubwo wenda bimwe bizagenda bisa nk'i- nk'iby'uwo muvandimwe mm, Ah, ariko hari n'ibindi byo n'abandi ba- ah, ah, mbere y'uko tunagenda tu- tunakusanya ibi- ibitekerezo twabanje no gusoma ibitabo tureba ahandi ho byakoze tureba ibya- ah, izi- ahandi byagiye bitangira ntibikunde mhm, ariko cyane cyane mu by'ukuri ah, ikigamijwe muri uru rwego ntabwo ari ugushyiraho leta imwe perezida umwe ariko mu byo yavuze ni ukuri hari inzego zi- uyu n'uyu munsi dufite urwego rujyanye n'ubucamanza east african court of justice yego ni urwego rujyanye east africa legislative assembly rujyanye no gushyiraho amategeko hamwe na n'urwego rw'ubutegetsi ubwo twavuga executive branch iyoborwa n'abaperezida Yego.
bagira manda y'umwaka umwe uhoraho izo nzego rero nk'uko bivuze ibishoboka n'uko mbitekereza niko zishobora kuzavugururwa kuko zikongererwa imbaraga kubera ko n'ibikorwa bizaba byiyongereye birasaba yuko nazo zizavugururwa mhm, kugira ngo zishobore gushyira mu bikorwa kuko iyo izo gahunda ziyongereye mhm, Eh, ariko mu by'ukuri ah, ntabwo ikigamijwe ari ugushyiraho perezida umwe ntabwo bi- ah, nta- muri uru rwe- muri iki gihe kandi nta nubwo uzaba ayobora iyo nama y'abaperezida wenda sinzi ukuntu tuzabyita tumaze gukusanya hamwe mhm.
Ah, ntabwo urwo rwego rushobora ku- kwa- kuvugana n'abaturage ndetse nk'uko perezida n'abaminisitiri bavugana n'abaturage Mm, bazaza bakomeza guca mu rundi rwego rwashyizweho nk'iki uyu munsi ari minisiteri ishinzwe ibikorwa bya east africa n'ubundi biza- nk'uko byakorwa akenshi niko bizaza bikorwa ntabwo umuyobozi w'urwo rwego azaba ah, ibyanditse nk'uyu munsi nibwo bizabyongerera mm, Eh, kubera ko ni nk'uko nababwiye ni agateganyo ni transition itegura noneho bya bindi bya ah, atekereza ya political federation noneho hazaba hagiyeho nka nka- urugero nka nka perezida umwe n'intara ni- cyangwa amaleta nk'uko wenda icyo gihe bizaba bimeze yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ese umushinga wa leta zunze ubumwe za amerika ariko se ni ikira leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba nuko nibyo turimo tuganiraho na nka john umwe mu bahanga bagomba kwiga itegeko nshinga ry'iyo federasiyo turi kumwe na steve kuri telefone steve we steve
karame karame urakomeye
ndakomeye ndashima imana bwira umutumirwa aho uri sitive we
yabara nebereye hano i kigali kibagabaga kabisa niho nebereye nuko nuko gusha ku ngingo eee ndamukirwa mutumire arakumva rwose
eee ayo magiwe ntagira mbaza akabazo k'amakenga afite aho ngaho eee ngo ni leta zunze ubumwe za afurika z'uburasirazuba ariko ku bwanjye nshyigikiye wavuye ku murongo numva bitopfa gushoboka byoroshye kuko urebye politiki zirimo ibihugu bimwe na bimwe uba ubona zimwe zidahuza izindi nazo zifitiye ibibazo by'umwihariko mu bihugu byazo hanyuma icyo nashaka kubuterera gatoya ndumva no ku bwanjye nubabwira nti babanze bafashe ibibazo bibanza bikemuke by'izo politiki zidahuza hanyuma iyo leta yunze ubumwe ya afurika y'uburasirazuba ibone kugira uko ikora n'aho igera
ye steve yego hari icyo washaka kongeraho yego
nayo ubundi buri gihugu kiraba ikindi yatewe urumunsi wanjye nawe urumunsi wanjye wumva iyo leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba ibyo bishoboka bikunde ikindi nacyo baravuga ngo iyo leta nguzo bigamije ibijyanye n'imihahirane kugira ngo buri gihugu cyoroherezanye mu guhahira ikindi mu buryo runaka ese dufate nk'umwansi wanjye ni gute yoza guhaha iwanjye cyangwa igena ujya guhaha iwe kandi ari umwansi wanjye byoshoboka mbere y'uko dutegura guhahirana tugomba kubanza gukura ibibazo dufitaniye noneho tukabona kugira imihuze mu buryo bwose ariko twabanje gukemura ibibazo dufitaniye numva ari ikintu baterera steve we urakoze cyane ariko rero tutiriwe dufata umwanya munini cyane reka twongere dusubire inyuma gatoya icyo ngicyo umutumirwa yakivuze ko ibibazo ntabwo ntawubihakana birahari ariko rero igikuru ni uko abakuru b'ibihugu n'izindi nzego babiganiraho bashaka ibisubizo urumva
yego urakoze cyane
namwe murakoze cyane niko se john we
karame karame mu gusoma mu gusoma ibitabo bireba uyu muryango nka kuriya twe twigeze kwivugaho ko ibitekerezo byatangiye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu mwabonye uburyo bwo gusoma n'ibitabo nyine bya biriya bihugu bya mbere na mbere byatangije eyase
yego yego twabanje gusoma umuryango ukuntu wagiye utangira ibibazo wagiye uhura nabyo mu by'ukuri ikigaragara cyane cyane hari umuvandimwe wavuze ku bijyanye n'uyu muhora wa ruguru bose iyo wabonaga gahunda bari barimo wabonaga koko inzira yari iharuwe y'iyi gahunda turimo urugero nk'uyu munsi abaturage barakoresha indangamuntu urafata indangamuntu ukaba ushobora kuva mu rwanda ukajya i bugande ukajya muri kenya urumva ni ibintu bitangaje birafasha abaturage abacuruzi batoya ariko byo nanone abavandimwe bavugaga ibibazo byavutse nibyo byatumye ya nzira iharuye navuga yatuma amahwa ku buryo natwe gahunda tugora kubera ibyo bibazo dufitiye umunsi ariko nk'uko twabivuze ibibazo biraganirwaho dufite icyizere ku buryo mu by'ukuri bitahagarika gahunda yatangiye kera kandi izakomeza ibyo rero nibyo nabwira abatwumva n'ibyo ibibazo bihari kandi hari byinshi biba byarakozwe pe kandi bishimishije
icyo ngicyo kirangamuntu kwigendera reka twongere twibutse ko byari byaratangiye muri uwo muhora wa ruguru kuri telefone dufite john john we john
ndakumva thomas kamirindi komera komera bwira umutumirwa mazina wawe aho uri
hepfo yawe muri ayowa muri ayowa mbese mwifashe mute ko uyu munsi muri butore uno munsi dufise agahengwe dufise mirongo ine na gatatu agasusuruke ni kose ariko sino yaraduze imisozi
uyu munsi rero murajya mu matora y'amajonjora mu ishyaka ry'abademokarate mu mwanya turagenda kabisa dufise ubutumikwa
nuko nuko mutore neza yego murakoze kuduha amahirwe nuko hari icyo ushaka rero kubwira umutumirwa
yego ariko nashaka nihanganishe imiryango yarayibuze mu gihugu kibanye natwe tumaze iminsi tubura abantu Ye, mu ngorane y'imvura Burundi nyinshi eh, mu Burundi no mu Rwanda nibyo rwose ibyo nibyo twifatanije nabo bihangane hanyuma na- nakurikiranye ikiganiro ibyinshi nari kuvuga ku mutumirwa numvise mwagiye mubicishamwo ariko nashaka nsabe iyi nama yimirije bagire n'ingoga badukurire mu nzira izo nzitizi z'imipaka yego Hanyu- hanyuma abanyagihugu bahaba baze barasumiranirana nk'uko byamye kuva kera Gusumiranirana Mu Burundi hari n'uguhahirana.
ibitoki byinshi bikeneye kuja mu rwanda mu rwanda hari ibindi bikeneye kuja mu burundi eka no mu buganda uko nyene Mm.
twebwe abanyagihugu batoyi turonka aho tuja turaharanira ntituzira ubusa tuzira ibyo hejuru tutazi Ye, John we urakoze namwe mwirirwa ariko ni kera sha ndakwipfurije umwaka musha naho ntarose amahirwe yo kuvugana nawe nibyo nibyo rwose nanjye ndakwifurije uzakubera uw'amata n'ubuki Eh, na mwirirwa umutumirwe nawe uti urakarama arakumva rwose urakoze ye noneho duhamagare na silasi hanyuma umutumirwa nshunguye nka john agira icyo ababwirira icyarimwe silasi we
Halo, urakomeye
ndakomeye neza cyane.
uherereye he sira
Mbereye ingozi aho bita impora mirundi kuri muri Coline Mutsinda.
ye igitekerezo cyangwa ikibazo
Igitekerezo igitekerezo mfise Mm.
uwo mu- uwo muryango wa yase wa Leta Zunze Ubumwe za za Afurika y'ubuseruko Mm.
wari wari mwiza ariko ingo- ikibazo gihari Mhm.
nuko nuko ushitse mu gihe ibihugu nk'u Rwanda n'u Burundi cyangwa u Rwanda u Rwanda na- na Uganda bitagihuza.
ese sira Rero nagenda ba sirasi we wowe wowe uri mu burundi ufite ufite icyizere cy'uko abakuru b'ibyo bihugu bifitanye amakimbirane bashobora kubibonera igisubizo cyangwa nta cyizere bafitiye
icyizere icyizere muri amengo njyewe amengo nta cyizere nababiha Ah,
impamvu ata cyizere nababiha eh, ni kubera le- ni kubera ye- leta leta y'u Burundi Mm.
ya- ya- yahamagaye yahamagaye leta y'u Rwanda ibahe iha- ibaha irungisha bajya abantu bajya abantu bagerageje gu- gu- gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu barungikire barungikire leta y'u Burundi ngo ibacire imanza hama leta y'u Rwanda ika- ika- ika- ikanka kubarungika mm.
ibyo niyumviye ngo bizohava bidakunda kuba leta y'u Rwanda ikazemera kurungika abo bantu yabihakanye ko atabantu ifite bagerageje gukemuraza ubutegetsi bariyo bariyo mu Rwanda niyo mpamvu naciye numvira ati reka bitazohava bikunda ariko rero Yego.
ikintu niyumvira Ah, ni uko ni uko leta leta ya Kagame yozo- yozorungika abo bantu baka- ikabarungika i Bu- i Burundi bagacika urubanza bagerageje gukemuraza ubutegetsi bagahanwa atari uko nawe Mm.
ibyo byose bikavuga ngo bazogira leta zunze ubumwe za afurika y'ubuseruko ntibizashaka gukunda kuko na kumwe byokunda mu gihe abagerageje gutembagaza ubutegetsi bari bari i kigali mu rwanda n'abari- n'abandi bari leta y'ubundi ikavuga ati abo bantu tubahane leta y'u rwanda nayo ikanana ngo ntayo- nta nishobora kubaha Niko Urumva rero Sira.
ibyo byose ariko baragira sirasi we ha- hari umuntu umwe utanga urugero rw'umuntu umwe waba uzi wara- wari muri abo ngabo bashatse gutembagaza leta y'u burundi uri mu rwanda hari uzi eh, ubu uri mu rwanda eh, ni- ni- tukeka nka generale godefo niyo mbara ko bari ihari u- urabikeka ariko ntabwo ubizi
turakeka gusa oya, gusa nibumva gusa byo byo biri ko kandi n'abandi bose tubaza ko ariho baba bari
mu magambo makeya murabyibaza ariko ntabwo mubihamya nta gihamya mufite ariko gusa oya gusa twebwe gusa ibi- ibintu amakuru tuguma duhabwa Eh.
tuzi ko ariyo bari Muyahabwa Tuzi ko nande?
ariyo bo- ari- Eh?
muyahabwa nande
niyo tugenda twumva nyine aca hirya no hino ko aba- bategereza kuba bari mu rwanda niyo mpamvu twa- niyo mpamvu uko nka leta y'u burundi Ah, ikazigera yemera yuko bahuza no ba- baja mu- ba- ba- bubaka uwo muryango mu gihe leta y'u rwanda yayase kurungika abo bantu ngo bacike imanza ye sirasi we urakoze
reka kandi norangiriza ko aha
igenda gukoresha ifaranga rimwe ni byiza yego none ni nko mu gihe none nko mu gihe none iyo iyo leta imaze kwishyira hamwe nizo zitora nizo zitora umuntu atwara nk'umu- zitora nk'umukuru w'igihugu atwara nk'icyo gihugu iyo kivuga nka perezida w'uburundi izo zitorwa no- n'umuntu azoba arongoye iyo iyo iyo yeyasi
oya yabivuze ko batazatora umukuru w'igihugu umwe rukumbi
Mm, canke hoho Mm.
mu buntu byo bafise mu nteganyo bafise bateganya ko bizotangura ryari ye reka aragusubiza reka arabyikwisubiza
oke oke murakoze urakoze nawe sira
namwe namwe murakoze cyane kunyakira ye john we ura- uri muri bariya bahanga nyine biga umushinga w'itegeko nshinga yego wa- watubwiye ko ubu ngubu murimo muganira n'abaturage mu bihugu bigize eyase abakuru b'ibihugu babahaye igihe muzabahera umushinga mwarangije kuwutunganya baraduhaye igihe cy'amezi arindwi ndumva ya- yararangiye yego Eh, ariko raporo y'ibanze mu nama y'aba- y'abayobozi b'ibihugu ikut- inama ikurikira bazawe- baza- bazayihabwa Eh, ubwo nyuma yaho ubwo bazadubwira cyo gukora ariko ubwo ko mbitekereza niko tuzakomeza akazi Ah, tugategura raporo tugategura n'umu- n'umushinga w'itegeko uwo mushinga w'itegeko akaba ariwo uzaganirwaho noneho ah, n'ibihugu ku buryo biteganyijwe ntabwo ari ibintu bya kera cyane ku buryo mu myaka nk'ine itanu ah, abayobozi b'ibihugu aribwo bazawutangaza bakawutangariza rwanda ku buryo mu by'ukuri ah, nk'uko bagenzi banjye babi- babivugaga ibibazo birahari ariko dutore ubushake bwa politiki ko mbona kuba barashyizeho abahanga bo gutegura ibyo bintu navuga ko ubushake buhari nibwo ibibazo bihari bwose ariko icyizere cyahari ko buhoro buhoro bizagenda bikemuka kandi ikindi ni uko ah, nk'uko ah, bijyanye n'ifaranga rimwe ni uko ibihugu bitatu bizaba byumva bi- bishobora gutangira bizasubita bitangira n'iyo gahunda n'ibijyanye no- no- n'ubufatanye muri politiki nabwo ah, nabwo ko tubiteganya iba abaturage ah, cyangwa n'abandi tuzaba- tuzagenda tubaza tumva bishoboka Mhm.
niko nanone ibihugu bitatu byumva bishobora gutangira bizatangira n'indi- n'iyo gahunda ibindi bihugu bindi bikazagenda bi- bi- bisanga ibindi nk'ibisanzwe nk'umuryango usanzwe ubikora nk'uko mbese irangamuntu kugenda ku mipaka byatangiwe n'ibihugu bitatu yego
hanyuma hari akantu sirasi yavuze ngo uburundi ntibuzemera icyo kintu nagira ngo udusobanurire niba uburundi bwaravuye muri eyase Bu- bufite abantu babuhagarariye mu nteko ishinga amategeko bufite minisitiri ushinzwe eyase n'umunyamabanga mukuru wa eyase ni umurundi aba bantu bose se bigeze bahagarika imirimo yabo
Nda- nda- ndatekereza yuko uwo muvandimwe ata- atari we uhagarariye uburundi ni umutura- ni umuturage nkatwe twese ni ni igitekerezo cye Eh, wenda ntabwo namenya ntabwo ntekereza ko aricyo gite- aricyo ariyo aricyo gitekerezo cya guverinoma y'u Burundi kubera ko ntekereza ko uyu muryango ari mwiza nibwo ufite ibibazo ariko numva nta nta gihugu cyari cyatangaza ko cyifuza kuba cyavamo na- kubera ko nta nyungu cyaba kibifitemo
hanyuma kandi mu by'ukuri yego.
wenda cyo nakongeraho mu Aha.
by'ukuri nibwo dufite ah, ibibazo bihari ariko inyungu tubana muri uwo muryango ni nyinshi cyane cyane ko yaba u rwanda cyangwa u burundi twese ntabwo dukora kuri amazi magari Ah, ku buryo ah, uvuze ngo urava muri uwo muryango ibintu bi- biva ku- ku mu- biva mu- kuri amazi magari hari gahunda zo gushyiraho gari ya moshi byumva ni burundi n'iyo gahunda yo gushyiraho gari ya moshi nabo bayirimo Ah, hari gahunda nyinshi z'umuryango ibijyanye n'ubufatanye ibijyanye n'indege ah, ibijyanye na taransiporo ibijyanye n'itumanaho siyanse amashanyarazi ku buryo igihugu kimwe mu by'ukuri kidashobora ku nta nyungu cyaba gifite kugira ngo gi- gikore cyonyine nta nyungu cyaba gifite ntabwo ntekereza ko ah, hari igihugu cyaba gifite inyungu zo kuba zava muri uwo muryango
hanyuma sinzi wowe uri umutekinisiyen ntabwo nzi nimba ibya politike yi- sirasi yigeze kuvuga ngo by'abantu bashatse gutembagaza leta y'u Burundi sinzi nimba hari icyo babivuga icyo ngicyo ndumva ari ikibazo cya politike
Eh, eh, ibyo- ibyo sinabimenya rwose twakomeza tukiganira no ibijyanye na gahunda y'umuryango bijyanye na tekinike bya politiki tukabye- tukabirekera ababishinzwe nuko nuko radiyo ijwi Mm.
ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na nshunguyinka john ni umwe mu bahanga bo kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba east african federation asanzwe ubundi ari umuyobozi w'ishami rishinzwe uburayi bw'uburasirazuba n'amajyepfo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda kuri telefoni turi kumwe na teogene teogene we
turi kumwe ndi kubumva
ko numva usa n'uvuga nk'uwihishe uri wugamye imvura
ntabwo nihishe imvura imeze nabi mu rwanda uri hehe mu rwanda
ubu ndi rurinda niho ndi ahantu bita iburega
iyo mvura mwebwe nta bintu yononnye nta bantu yishe aho ngaho irurindo
yewe abantu yabamaze irurindo rwose uretse ko atari muri rurindo nyine nijari urumva ko byegeranye
twifatanije namwe rwose muri ako kababaro nuko gusha ku ngingo yego murakoze
gusha ku ngingo rero
none rero kuri ibyo ngibyo kuri ibyo ngibyo nyine bya eyase njyewe ndumva nyine bakongera bakiyunga tugahahirana nk'uko bisanzwe nk'uko byahoze rwose yeee nuko nuko urakoze teogene we
eee namwe murakoze ijwi ry'amerika abantu rero bakomeje kugaruka kuri iki kintu cy'umubano w'ibihugu byombi niko john we nagira ngo wongere wibutse abateze amatwi ijwi ry'amerika gahunda ziri muri iyi minsi y'imbere kuganira kuri ibyo bibazo abakuru b'ibihugu ukuntu bazahura n'igihe bazahura n'abo bazahurira kugira ngo nabyo babiganireho mbabarira wongere ubibibutse
wenda n'izo gahunda twebwe nk'abatekinisiye nta nubwo tuba tuzizi tuba tubyumva natwe ko babyumva nabo gusa reka tuba bahereza icyizere cya rusange y'uko ababishinzwe bazakomeza bakabiganiraho kubera ko ibibazo bihari nk'uko twakoze tubivuga byahozeho kuva kera kandi bizagumaho icyangombwa ni ko aho tuboneka ibibazo biba bivutse kanaka cyakora wenda impungenge bafite zo zifite kubera ko hari byinshi mu by'ukuri byaba byaragezweho byadindiye byaradindiye twavuze indangamuntu twavuze n'ibindi urugero nka gahunda nk'amafaranga umuntu yashobora kuba yakoreza nk'amafaranga mu kindi gihugu mu buryo bworoshye guhamagara ukoresha telefone uhamagara umuntu uri mu kindi gihugu bakaguta amafaranga nk'aho uri muri icyo gihugu hari gahunda zo guhuza ibijyanye n'uburezi ku buryo twateganyaga yuko n'ibijyanye n'ubuvuzi umuntu ufata ubwishingizi bwawe uri mu gihugu kanaka wajya mu kindi gihugu ukaba ushobora kwivuriza kuri ubwo buvuzi ku buryo hari gahunda nyinshi zadindiye kandi z'ingenzi zifitiye abaturage akamaro ku buryo mu by'ukuri abaturage ibyo bavuga byo ni ukuri hari ibibazo ariko reka tubirekere uwiteka n'ababishinzwe tugize amahirwe byakemuka
gusa biraganirwaho abakuru b'ibihugu bazahurira u rwanda na uganda bazongera bahurire muri angora mu minsi iri imbere no kuri makumyabiri n'umunani abakuru b'ibihugu ba eyase bazateranira arusha ibyo bibazo bongera babigarukeho ijwi ry'amerika kuri telefone dufite okero okero we okero okero reka da okero telefone ye iranze ntabwo dushoboye kumvikana nawe sinzi nimba bipfiriye hano cyangwa nimba bipfiriye kwa okera ariko rero nyine biranze noneho john ubusanzwe muri iri tsinda ryanyu ry'abahanga nyine bagomba kwiga uyu mushinga w'itegeko nshinga buri gihugu cyoherejemo bangahe
buri gihugu cyagiye cyohereza abahanga babiri bajyanye n'itegeko nshinga hamwe n'umuhanga umwe ushinzwe no kwandika iyo tegeko nshinga ku buryo buri gihugu cyagiye cyohereza abantu batatu batatu bihugu bitandatu kandi abo bahanga bagiye batoranywa mu by'ukuri harimo abakozi ba leta harimo abikorera harimo ku buryo n'ingeri zitandukanye ku buryo ni uguhuza imbaraga mu by'ukuri ubonye iryo tsinda n'itsinda ryiza bishobora guhuza ibitekerezo bakagera ku kiro gifatika muheruka guhurira guhura ryari mwese mwese uko mukomoka muri ibyo bihugu bitandatu
ubundi nko mu mezi abiri ashize twahuriye i kampala entebe perezida wa repubulika y'ubugande atangiza iyi gahunda yo kubaza abaturage ibijyanye n'uyu mushinga ku buryo yatanze yatugezeho n'ijambo rijyanye n'uko abyifuza y'uko ibyo bintu byagenda duhereza impanuro nyuma yaho ngira ngo mwarabikurikiranye impuguke zagiye i burundi zibaza abaturage ku buryo hari amakuru bavanyeyo kandi afatika tuzagenda dukusanya zava no mu bindi bihugu bindi bikurikira uburundi nibwo mwahereyeho mujye mu baturage yego yego ikindi gihugu muzakurikizaho ni ikihe
sekiritari y'umuryango akenshi niyo igenda ibitegura bituruka bitewe n'amafaranga baba bafite akenshi byagiye bidindira kubera kubera kubura amafaranga bagiye babura amafaranga ku buryo gutegura izo nama zigenda bibagora ku buryo no gukererwa kose twagize ari ibibazo by'amafaranga buriya iba ari bageti babonye ibyo ari byo byose buriya bazahita batubwira ko tuzakurikira uko tuzakurikira none se john aba baturage twaganira nabo ziriya mpungenge z'ibibazo biri hagati y'ibi bihugu yego ntababyirengagiza kuko hari abaturage badashobora kugenda ariko mwebwe hari ingorane mwigeze mugira mujya muri ibyo bihugu
hoya nta ngorane twigeze duhura nazo akenshi tujya kugenda dufite uruhushya rw'ibihugu dufite pasiporo ku buryo ugerayo nta bibazo twigeze duhurira nayo kandi nta nubwo mpamya ko byabaho yo ariko usibye yuko utavuga ko umuntu atagira impungenge agiye ahantu kanaka atamenyereye kandi hari ibibazo nawe ugezeyo ugerageza kwitonda nyine ukajya aho ugomba kujya hari igihe umuntu agira impungenge nk'umuntu nyine ariko nta bibazo tujya duhura nabyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite inosa inosa niwe
amahoro urakomeye
yego turashima uwature yewe bwira umutumirwa aho uri inosa ubwo ngubwe aho namwe n'amahoro yego ni amahoro
yego uherereye hehe
uherereye ku mugwa mukuru w'ibujumbura uravuga gitega cyangwa mu gisagara cya bujumbura
yego ni uko wari uvuze umurwa hanyuma ndihuta mbabarira
biba eee nuko ino se gusha ku ngingo
rwose sinakurikiranye ikiganiro neza nari kuri fesibuke kubera nahora nkunda kubashakisha sindabatore muganga ndumva insanganyamatsiko mwari muri ko neza sinahise ndayisoma ngo ndayirambure neza wari wumvise ibiki nimba washoboye kugiraho agatekerezo se nayirosomye ngo ibintu bijyanye na eyase
yego byonyine gusa iryo jambo niryo wabonye
oya kuba ngo baravuye mu ibyo bihugu ubwo ngubwo nza kubafatisha gute kugira mpite ndababwirisha ntumve ukuntu byagenda ngo bava muri ibyo bihugu urashaka kuvuga bariya abahanga
yego
turi kwiga ku itegeko nimbara ari ukwiga turi kuganira ku mushinga w'itegeko nshinga ibwirizwa shingiro ry'umuryango rya leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba cyangwa se afurika y'ubuseruko nk'uko mubivuga mu kirundi aba bahanga rero baturuka mu bihugu byose uko ari bitandatu bigize umuryango nk'uko bitubwiye ni batatu batatu bakorera leta abikorera ku giti cyabo urabyumvise nuko ndiko ndabyumva ye urakoze inosenti we
murakoze murakoze ye umunsi mwiza ubwo ngubwo kenshi igenda akunda kubashakisha sinda batore nagenda kuri imeri yanyu bakaca bambwira ngo ntikira gufunga isiyona neza rwose nazoza ndabafatisha gute imeri ukoresha ni iyihe
nkoresha sebutanteye sisa karani sisi turuwa sa katereventeye iyo se ni imeri iyo ni nimero ya telefone nomero ya telefone
mwumviraho amakuru
kubera ndakunda kuraba ibiganiro byanyu nkumva biranyujuje buretse noneho ndaza kubaza ababishinzwe wowe impamvu bitakugeraho ndaza kukubariza hanyuma ubwo ndaza kukubwira
muzakuba mukoze cyane rwose cyane rwose ye reka mbwire abamfasha babike nimero yawe hanyuma nze kukubwira
murakoze cyane ye ino nawe urakoze
namwe murakoze mubwire umuhinga mu mwiza yekomera ijwi rya amerika kuri telefone kandi dufite yosefu yosefu we ni amahoro baza akabazo kagufiya kugira ngo dusoze ikiganiro banza utubwire aho uherereye
kayanza kayanza mu burundi
yego nuko akabazo kawe
ikibazo kanjye ni uko Mm.
ugifatingira umugiga ko neza hamwe zorohereza ibihugu byose
yego Ay, ndetse- ndetse ndetse n'urwaruka bakaravuzora ko ruzoba ruserukiwe neza
M- ba- ruserukiwe hehe
mwida bw'ifatangiro ko hazoba harimo ingingo zi- zibworohereza eee
yego nuko nuko urakoze yosefu we reka umutumirwa ahita agusubiza aha hanyuma yego hanyuma yego
no mubitubire ko ujya munyamabanga mukuru wa snpfd marisa ndayishimiye eee
mubaze utubazo
tuzamutumira niyemera ubwo muzamubaza
murakoze cyane ye urakoze nawe yoze murakoze cyane rwose
john we u- uyu muhungu joseph av- ati mwokagira urubyiruko muzarwiteho kandi koko urubyiruko muri ibi bihugu bya eyase nibo benshi cyane dufatiye nko muri uganda mirongo itandatu ku ijana ni urubyiruko mu rwanda sinibuka imibare nibo benshi noneho ati muzarwiteho muzarwitaho gute rero urubyiruko rwaruka
yego ah, ah, byo- byo uwo muvandimwe avuze ni ukuri ah, ah, urubyiruko rugomba kwitabwaho ah, cyane cyane wenda turacyakusanya ibitekerezo ariko muri za nzego twavuze zizaba zigize umuryango uzayobora iyi gahunda ntekereza y'urubyiruko cyane cyane urwego rujyanye ni- ah, gushyiraho amategeko y'umuryango no mu bihugu byacu tugenda tugiramo abahagarariye urubyiruko abahagarariye n'izindi nzego abafite ikibazo cy'u- ah, cy'ubumuga cy'ubumuga yego aha Ah, ku buryo n'inzego zihariye zose akenshi mu bihugu byacu zigenda zitabwaho no muri izi nzego rero zizashyiraho umuryango mu gihe zizaba zigiyeho kuko ndatekereza ko zizitabwaho rwose twa- twabigirira icyizere
ese u rwanda ko ru- rushyira umutegarugori n'umwari imbere mu itsinda ryanyu ry'abahanga hari umutegarugori urimo
Ah, yego barimo rwose barimo
w'umunyarwandakazi
oya Eh, ntawe urimo eh, mu mu Mm.
rwanda ntawe urimo Eh, nuko ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo ntabwo ari gufata ibyemezo nuko mm, none rero mu ijambo rigufi cyane nagira ngo mu masegonda atarenze mirongo itatu udusoreze iki kiganiro ufite icyizere cy'uko ntabwo twavuga ngo mu myaka makumyabiri mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu iri imbere koko ko afurika iza afurika y'uburasirazuba izagira leta zunze ubumwe za amerika ariko wowe ufite icyizere ko bizabaho
ntabwo ntabwo icyizere ari cyinshi cyane ariko ibijya gusa nka hari gahunda zishobora kuzagerwaho zifite aka- ah, zizatugirira akamaro wenda nibwo tutagira leta imwe bishobora kudakunda muri iki gihe cyacu ariko hari ga- gahunda zijyanye na- no gufatanya ibijyanye na politiki rwose zizabaho rwose wenda ntabwo tuzagira iyo leta imwe ariko gahunda ijyanye n'ubufatanye bwa politiki izabaho rwose kandi tuzayibona
usibye ko na leta na leta imwe we ahari mu myaka magana abiri nabyo yabaho kubera iki
cyane wenda kubera ibibazo ubwo nta za mpungenge z'abahoze batubwira niyo mpamvu nta- nanjye ngize impungenge ariko wenda mu gihe mu ki- ikinyejana kizakurikira wenda ibyo bibazo byose bizaba byarakemuwe ku buryo bizashoboka nshunguye inka john ndagushimiye cyane nibutse ko uri mu- uri umwe mu bahanga murimo mwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za afurika y'uburasirazuba ndagushimiye cyane Eh, nanjye ndagushimiye cyane rwose kuba wa- na- nagize akanya ko kugira gusobanura ku bijyanye n'iyi gahunda ni akagaruka rwose Eh, murakoze cyane namwe mwese inshuti z'ijwi ry'amerika uko mungana ndabashimiye byimazeyo mbikuye ku mutima mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama